murumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki cumi na zibiri ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya waca ikiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'iradiyo ijwi rya amerika kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu abifuza rero kugira icyo bashikirije ikiganiro ni cyanyu ibyiyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangire kugira duce hirya n'ino ibibazo turi ko turavugana ko abifuza kutwandikira ku nimero zacu watsapu ni kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramo kabiri kabiri ubusa kabiri murambabarira kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ikiganiro ni muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mwese muratumiwe mu kiganiro muri isanga ikiganiro cy'abakenyezi buri minsi ya gatanu leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku igenekezo rya cenda ukwezi kwa gatanu mu ruganda rwo guhimiriza kuri ico gikorwa urugamba rwarimwo abo bose bakora mu biro bijejwe gufatanya ingo mu makomine y'igihugu batangaje ko abatazobikora bazofatirwa ibihano hisunzwe amategeko ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yahagurukiye ico kibazo aho mu bihe biheze yatangaje ko aba bana ataho banditswe abagabo barongora abagore barenze umwe abagize ingeso y'ubusambanyi nk'umwuga kubwiwe ngo ari byo bivyara amatati atari make mu miryango mbega abakenyezi basanzwe ari nabo bagira ingaruka zifatiye no guharikwa bavyibaza kwiki mbega niki kiriko kirakorwa mwishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ririko uh, ririko rirategurwa canke ririko rirashigwa mu ngiro abatumire rero muri iki kiganiro ni anatori ndayishimiye arongoye ishyirahamwe kafobe ni urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu burundi ndabaramukije nyakubahwa anatori ndayishimiye anatori ndayashimiye ndabaramukije turumva dufite ibibazo ku bijyanye n'imirongo ya telefone twari twifuje kandi no gutumira terase ntahiraja umwunganirizi w'umushyikiranganje w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu burundi akaba ari nawe avugira ubushikiranganji buzoshira mu ngiro iryo tegeko ariko turacamurondera kumbure aracafatiriwe sinzi ko ku murongo turaronka anatori batubwiye ko ataraboneka reka tube turamira amate gatoyi tukirondera abo batumire
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika muratubabarira ntituri ko turaronka abatumire bacu kubwo ingorane zo mu buhinga bw'ibyuma bya telefone twari twavuze yuko leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi ni mu byavuye mu kiganiro cyo guhanahana ibyumviro ku igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa gatanu uruganda rwo guhimiriza kuri icyo gikorwa rwahuje abajejwe gufatanya ingo mu makomine y'igihugu cyose cy'u Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza akaba yavuze yuko aba bana atabo banditswe abagabo barongora abagore barenze umwe abagize abagize ingeso y'ubusambanyi nk'umwuga ku bw'ihiwe ari byo bibyara amatati atari make mu miryango reka tusabe turabe abanyagihugu kumbure nabo bagira icyo bagishikirije ko turacari ko turarondera nabo ibyuma bya telefone biracyatugoye gatoye twari dufite abatumire babiri anatori ndayishimiye arongoye ishyirahamwe kafobe urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu burundi kugira nk'abakenyezi bagire icyo babivuga ko twari twatumiye kandi n'umwunganirizi w'ubushirangange bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu mu burundi akaba ari nawe avugira ubwo bushirangange ariko bose ntiturashobora kubaronka ariko turafise abanywanyi kuri telefone turafise sabi yumva kuri telefone sabi yumva mwiriwe
amahoro yego mesabi yumva mwumvise ikibazo turi ko turavuga ko hari icyiyumviro canke icyo mwaba mugomba gushikiriza
eje icyo nagira ndabivuge ko cyane kabisa burya uburundi icyo si cyo cyari kujya imbere uravye ubuzima abanyagihugu babayemwo jewe nk'ikintu cya mbere nobanza kuvuga no kubera tutarose umutumire nari kumubaza eje icya mbere ni uko ubu kabisa urabye uburundi ubuzima buzimvye tubayemwo si cyo cya mbere wabanza kwihutira ahubwo icyo wabanza kwihutira icya mbere cyo mu burundi igitoro ntitugira agasukari isukari ikorerwa ngaha mu burundi nyene ntituronka hama urabye ubuzima bw'igihugu muto muto abayemwo cyane cyane niwe ahagwa gusa rero jewe icyo icyo nari novuga cya mbere ni uko kabisa mu burundi uravye mu mibereho y'abantu ukuntu bari babayeho icyo si cyo umukuru w'igihugu cya mbere yari kubanza gushyira imbere ahubwo icyo bari gushyira imbere cyane cyane kwari kubanza kwitaho uko abanyagihugu bo baho ivyo navyo bakazoza kubigira mu nyuma eske none aba ako inzi imiryango mu burundi yari isanzwe ibayeho nagira nari kubaza cyane neza neza ingene ko aba abayisilamu mu myemerere yabo nabo barekuriwe gushaka abagore bashyika bane none burya barabona yuko uko ayo mategeko bazoyubahiriza murakoze mu ijwi rya amerika ariko sabi yumva ndakubaze kwico na cone hari ikibazo ibibazo by'ingo n'imiryango ari ibindi bibazo igihugu gitezwa kwitaho hari ingorane ziriho n'icyo kibazo gikozwe naho n'ibindi biriho
bo ye ye kabisa ndumva ego byari byiza cyane byari byiza cyane babira baka mugabo si uko boca bayifata nk'itegeko ahubwo nuko bobanza bagategura abarundi bakababwira nimurabe ingaruka z'ibi muba muri ko murabamwo mufate ingingo mwebwe nyene nka kurya abavuga ati ni kuvyara ku rugero ni uko umuntu wese aba yihaye pla avuga ati jewe mu buzima mbayemwo jewe ubuzima mbayemwo mu muryango w'iwanje ndabona ko nzoshobora gutunga abana bangana uku akaba ariwe yabaje kwihapra kandi ari uko we nyene yabishatse n'ahandi bazoguma babivuga uko nyene muganda ko atazovyubahiriza abarundi yego mereka twakire emile nawe emile muratwumva
ndabumva cyane yego emile muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ndi mu gisagara cya bujumbura nagomba guterera sinzi sinari hafi y'akaradiyo sinzi ko hari umutumire umutumire ntituramuronka twagize ibibazo bya telefone mu buhinga bw'ibyuma ariko turabandanya tumurondera turi ko tubasaba mwebwe mugire icyo mushikiriza mu kurindira abatumire
yego rero ntange intererano ngenda ngira ko ku cyo mwatangaje kuri fesibuke ndabona ndabona iyo ngingo no kuri idasho- ishobora kugorana kujya mu ngiro kuko genda birabye nk'uko nabyanditse mu burundi nibyo amategeko atari make aratangajwe kesha aba afise inguvu cyane mu gihe ariko aratangaza ku maradiyo ku mateleviziyo ariko ukarindira ko ayo mategeko yoshyirwa mu ngiro ukabibura ikibabaje rero yego n'iby'ukuri amategeko aratorwa kandi bisaba uburyo bwinshi ubujejwe kuwushyira mu ngiro ayo mategeko kenshi uca usanga umenga nta ntabikurikiranira hafi amategeko arashinga umenga niyo nkayabyara muco ati ahanjye ndaranga igihe hasigaye aho mwungere ikibabaje rero gusumba ni uko ayo mategeko iyo ariko ara- ah, nka birya amategeko yinuzenyana ko eh, ibi- iyo abushi- abashikiranganji murantunga abashikiranganji bariko bariga integuro y'itegeko hakoreshwa uburyo bwa leta kurinda rije mu nama nshingamateka hakoreshwa uburyo bwa leta kujya mu nama shi- shi- nkenguzamateka ni uburyo bwa leta aho hose ni gake bishika rigasubira inyuma aho hose ni uburyo bwa leta bukoreshwa rero birababaje cyane mu gihe itegeko ryabayeho rigashyirwa ku mukono n'umukuru- n'umukuru w'igihugu biba byatwara uburyo bwinshi birumvikana ariko ukarindira ko iryo bwirizwa ryotanga umusaruro ukabibura ikintu njena niyumvira kibituma hari amategeko ashingwa ugasanga nta ngingo nkurikiza nako nkere- mperekeza zigenda ziyaherekeje nibyo birumvikana natanze akarero k'itegeko ryashinzwe mu burundi ryashinzwe nimba ntihenze n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi itegeko rivuga ati ibitungwa byose bitegeza gutungirwa mu ngo iryo tegeko ni ukuri ni intara z'ikinara jewe naragerageje kubaza ahantu mvuka nta gitungwa na kimwe kijya hanze kigiye hanze ndetse urabona biranazimvye ku- gutumira inka mu rugo mu burundi si ikintu cyoroshe Ush- wihenze ukabura ugashira i- igitungwa cyawe mu murimi wawe no kuri ndabitomoye mu murimi wawe Emile Emile ntituri kuri ibyo by'ibitungwa reka tuvuge kuri ibi turi ko turavuga bya- by'iri tegeko ego na nariko nda nda- reka iryo mbe naribangiriye ko mbandanyira itegeko ry'ingo n'imiryango nk'uko abatari bake babivuze hari abategetsi batari bake usanga bafise abagore barenga umwe je ni ukuri umu- umutumire niyashika aze kumbwira ikintu cyotuma eh, umutegetsi iryo bwirizwa ryomufata nta kindi murakoze kuba mwampaye ijambo ariko umutegetsi wese umunyagihugu mu bandi ku buryo to- to- tofatwa n'iryo tegeko
nyakubahwa umunyamakuru biragoye hariho ababishika n'ibyo ariko abajejwe kurishyira mu ngiro niho haba ikibazo cyane bahura n'intambamyi zikomeye rero iki- ikibabaje gusumba mu bihugu biteye imbere mu bisanzwe iyo umukuru w'igihugu yashize umukono ku ibwirizwa cyangwa itegeko haba hasigaye kuko ryega rishyira mu ngiro rero iyo bimunaniye mu bihugu biteye imbere ryemenyereye kubona kenshi ahita atanga imihoho aga- agashikiriza uwamuhaye ako kazi ati je birananira ku neza y'igihugu urabe usubirize ubundi babishobora ariko mu burundi ni ukuri barafise ibibazo bikomeye abantu bajejwe gushyira mu ngiro amategeko aba yatewe ku- umukono n'umukuru w'igihugu
Egome urakoze Emile eh, ivyiyumviro vyanyu mumwe wese afise eh, uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe radiyo ijwi rya amerika batubwiye yuko umutumire anatori ndayishimiye yabonetse anatori mwiriwe
mwiriwe neza egome turabasabye imbabazi twagerageje kubarondera ariko ivyuma ntivyakunze Eh, nibaza yuko ubu bigiye kumera neza
turabyisigiye Egome reka tugaruke rero ku kibazo cyacu nk'uko twabivuze ubwa mbere leta y'u Burundi yahaye igihe cy'amezi abiri abagabo n'abagore bahisemwo kubana nk'abubatse kuba biyandikishije mu butegetsi twakivuze ko ibitari bike hari n'abamaze kugira icyo babivuga ko mwebwe nk'abaserukira abakenyezi muri kafobe urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu Burundi mubivuga kwiki
twebwe aha muri kafobe turabishima kubera yuko eh, leta yari yahimirije kuva kera ngo abantu bubatse bidaciye mu mategeko biyandikishe kandi abatari bake bariyandikishije Mhm.
nk'aho dutumbereye nk'aho dukorera mu ntara ya makamba Mhm.
barafashije imi- imiryango amajana atandatu mu makomine abiri kugira ngo yiyandikishe ubu rero bagiye barabahimiriza ngo babandanye biyandikisha ni byiza kubera yuko bituma mu rugo ibintu bitungana abantu bakabana bubahana baka- bari kumwe nyine umwe wese akumva yuko ari kumwe n'uwundi n'amategeko amukingiye hanyuma na cyane cyane abana niho nibo babaharonkera agahengwe gusumbya n'abo bakuze
egome Ariko mu- ni- e- egome ariko egome rero bandanya nagire mvuge nti Mhm.
nabigire mvuge nti ikiringo c'amezi abiri ni gito kubera yuko burya bisaba uburyo iyo bagomba kuja kwiyandikisha hariho amafaranga basabwa n'aho yoba ari make usanga bene abo oye bamwe bamwe bafise amikoro make hanyuma rero bigaheza bigaca bibagora ingene baronka ayo mahera hanyuma hariho n'ikindi gituma mvuga ko ayo mezi abiri ari make ni uko burya usanga kugira ngo abantu baje kumvi- kwandikwa bashyire hamwe ni uko babanza kuba babiganiriye bakabyumva kumwe hari aho rero bigorana yuko nk'umugabo yari yifitiye abagore batatu atanu umwe yanditse urumva bose baba bashaka kwandikwa mugabo bica bigorana kubera amategeko amurekurira kwandikwa n'umwe urumva rero yuko icyo kiringo cy'amezi abiri numva umengo ni gito kugira ngo gifashe abantu bafise mwene izo ngorane kugira ngo bashobore kwiyandikisha
egome twari twifuje no kuvugana na terance ntayiraje ariko ntituramuronka gushika ubu ngira aracyafatiriwe ni nabo mu bushikiranganji bwabo bajejwe no gushira mu ngiro ayo mategeko kumbure bari kutubwira ah, aho ivyo bikorwa ba- n'ukuntu babiteg- uko babitekanya kubikora ariko reka ndabagaruke ko muri abakenyezi twavuga yuko mu gihe byoja mu ngiro mwoca mwiruhutsa kuko ni mwe mwari mubangamiwe cyane n'iyo ngeso yo guharikwa
twiruhutsa gatoyi twiruhutsa gatoyi kuko urumva nk'umugabo yari afite abagore batatu a- ategerezwa guhitamo umwe abo babiri nabo birabagoye I- i- baca baja he baba bande nihoca haba n'ikindi gituma uwo mugabo n'abo bana aba yarabyaranye n'abo bandi be n'abo bandi nyine yoheza akaguma abashigikira kugira bashobore gushikana abo bana mu bigero niho niho rero twoheza tukiruhutsa tubonye abana bose bafise ababyeyi bose kuko ubu uye ibintu bitubabaza cyane urabona abana baguma ariko barayerera eh, ba- babura uwubitayeho muraba muri ico gihe babishishikaye rwose abo bana boheza bakaba bafise ababyeyi bose bakareka kuba imfubyi kandi ababyeyi bakiriho ico rero nico codufasha tukiruhutsa tubonye yuko Mm, twibaza yuko n'aba bana bari mu ibarabara boheza bakagabanuka
Mm. ego mihereka twakire erike kuri telefone ngira arafise ikibazo erike mwiriwe
biriwe neza ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
Eh, ndi kiremba ndi- ndi muri igere ni Imana Eric ego
urumva ikibazo cyane nabonye ngo iri tegeko ry'uko abantu bandikwa bose aba- abubakanye
ego bandanye
Eh, je mbona yuko bigoye gushyira mu ngiro kubera nta kuntu ushobora kubyandikisha kandi baka amahera menshi mu ikomine n'ubukene buhari abo murakoze cyari icyo Eh, egome eh, reka tugaruke kuri anatori ndayishimiye uyo muntu asa n'ubashigikiye hari ico mwunganira
eko mugabo jewe nguma ngira nti ko bokwandikwa bose numva vyoba vyi- ni vyiza cane gusa iki iki kiringo c'amezi abiri nico mbona ari gito kuko nk'ivyo biza bidufasha ko itegeko riherutse gusohoka ryasohotse itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bijyanye n'ibyo gukingira umukenyezi ku mabi akorerwa ibyo eh, hariho ingingo ya mirongo irindwi na kane ivuga yuko ababanye abubakanye bata- batubatse neza nk'uko amategeko abivuga bibujijwe Mm.
Eh, iryo- iryo tegeko ribuza abantu guharika buza no ku- no kubana no gucikiza
Yego.
rero iyo ngingo numva umengo ije gushimangira iri bwirizwa ariko rero boheza bakaraba ingene bafasha kugira rije mu ngiro kubera nk'uko uwo mu eric ahejeje kubivuga burya ubukene buriho mu gihugu urabona urubura ruragwa n'uwarimye ntiyimbure izuba rikaka n'uwo byari bigeze hagati ntibyere hanyuma bakaraba ingene bogabanya ayo mahera n'ibyaba ari ibihumbi bibiri bakagira nk'amajana atanu kugira ngo abantu bose bashobore kwiyandikisha
Mm. Eh, mwebwe muserukira abandi bakenyezi kw'ico kibazo kenshi hari n'abatumwikomo ku bakenyezi kuko bavuga yuko bamwe bishora bakemera kurongorwa n'abagabo bafise abandi bagore muri hari ibikorwa vy'ihimiriza ry'aba ku bagore bagenzi banyu kugira nabo nyene bifate bagumye ibanga ntibahurumbire kumbura ayo matungo hari ibikorwa nk'ivyo muri ko murakora muri kafobe
ibikorwa nk'ibyo birakorwa mbere tubihera mu masosiyasiyo mu mashyirahamwe yacu a- ajejwe guteza imbere agateka k'umwigeme hanyuma rero bagaheza bakaca bigisha abo bana b'abakobwa bakiri bato ingene bokwifata n'ingene bo- bokwirinda kuza barigemura Mm.
mugabo urazi yuko igikorwa cyo kwigisha ari icy'ubuhozako naho tuba turi ko turabivuga ntihabura abacisha mu mbavu kubera yuko burya ubukene ni bubi kandi no gusonza kurababaza hariho rero abantu be- binanira kwihangana bagaheza bakaca bacishamwo bakigemura mugabo hariho itegeko ribibuza nabo nyene boheza bakigumya
Egome murakoze turafise kandi sinzi umunsi kuri telefone sinzi umunsi mwiriwe
Mwiriwe.
Egome muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
je mpagaze bujumbura Mhm
bo icyo nashaka gushikiriza Yego
nashaka kubaza uwo mudamu arongo igishama ryabo kafobe yego
nk'umukenyezi ko mu burundi tuzi ko itegeko ryemerera umugabo gutunga umugore umwe
Mhm
umugabo yaba amaze kuba afite abagore barenga umwe agasanga amaze no kubakira n'abandi bana mu gihe iyo ngingo izoza mu nyuma azohitamo umugore umwe none abo bandi bagore bazoca baja hehe abo bana bazoca bandikwa kuri inde ndashaka bampe umutosi baba bategekanije nk'icyo bazoca bafasha abo bandi bagore Egome ariko vyari kuba vyiza iyo turonka Terence ari mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ariko reka nawe tumuhakanya Anatoli hari ico kivuga ko
So, icyo ndakivuga ko ni uko nk'uko nari nabivuze kare abo bakenyezi bandi baba batatowe ngo babane n'uwo mugabo nabo nyine ntiboca ni nk'uko nari nabivuze yuko batoca babata hotegekanywa ingene uwo mugabo aguma afasha abo bagore n'abo bana kuko ubu ibyo ari byo byose nabamuvuye ko nabamwamuka ko nabo nyine n'abana biwe n'aho amategeko atamurekurira ko abandikisha bagaheza bakabatunga kuko ba- abo bana uwo mugore nabo nyine barafise uburenganzira bwo kubaho neza mu gihugu cyabo nk'abandi bantu nibyo nibyo rero twibaza yuko no muri iryo tegeko ngira ngo boba barashizemwo iyo turonka abo bantu babyanditse kugira batubwire neza yuko ico bagishizemwo byodufasha Egome murakoze ikiganiro ni canyu turafise Innocent kuri telefone Innocent mwiriwe Innocent ntitwumva neza yego cyane ndabumva rwose Egome mufise iciyumviro canke ikibazo
Eh, ni icyumviro cy'ugusenguruka ku kubera ko bashyizeho yuko umugabo wese umwe yokera umugore w'umuhungu abagabo barafite ingeso yo kurekana abagore babiri babiri nko mu ibara ry'ikawa ca- nko mu ibara ry'ikawa hariho ingeso zo guhukana abagore babiri babiri icyo cyiyumviro natwe tukaba tugishigikiye bakaza barazana nk'umugore nk'umwe mu mategeko n'umugore umwe iyo ngeso bakayituza kubera usanga mu miryango bicanishamo hakirirwa mu matati y'amatongo birirwa mu nduru
egome nta kindi wongera ko
oya nta kindi bongera ko kubera iyo umugabo azanye nk'abagore babiri bama mu nduru mu matati y'amatongo mugabo yifise umugore umwe nta ngorane mu- murubaka neza mukabana neza cyane cyane bituma n'iyagahawa keze abagabo bashaka bagenda mu bagore babiri babiri icyo tegeko ryari rikwiye gusohoka umugabo ntareze umu- u- ntareze umugore umwe egome icyo asa n'uwari yakivuze ko ariko reka nze ku kibazo cyabajijwe n'umunywanyi yatwandikiye kuri interineti yavuze ngo eh, ngo ni byiza ngo itegeko ngo ryoba ryiz- ari ryiza kuko ngo n'abakobwa basigaye banka imisore ngo kubera ubukene ifise bagakunda abo batama bifitiye eh, amahera anatori ndayishimiye i- ibi bintu uyu muntu yavuze yitwa hakizimana jean marie hari icyo mubivuga ko
uwo hakizimana jamari ashobora kuba yarabibonye ni bimwe na ariko ndavuga nti hariho abantu bigora kwigumya iyo bashonje cyangwa iyo bakenye iyo rero hariho itegeko ribibuza kandi rigashyirwa mu ngiro kuko hari aho tubona amategeko menshi meza muri iki gihugu cyacu aba ariho mugabo kugira aje mu ngiro ugasanga nibyo bigorana ubu rero tugize imana ayo mategeko akajya mu ngiro n'abo bantu rero boheza bakagerageza bagakurikiza ayo mategeko kuko mu ibyo nk'uko inosa ahejeje kubivuga bitera amatasi bitera amatasi haba mu ngo hanyuma n'uwo mwana w'umwigeme agiye gusambuza urugo rwa murundi yoheza akabireka kuko azi yuko hariho amategeko akingiye urwo rugo hanyuma nawe nyine agaheza akamenya ingene yibeshaho kandi twebwe ku ruhara rw'iwacu tubandanya dukomeza inyigisho zo kugira ngo abana b'abakobwa bagumane indero kirundi bongere baze baramenya yuko icyo udashaka ko bakubwirira nawe ntukakigirira abandi
egome murakoze turafise kandi bosco kuri telefone bosco mwiriwe
Iriwe egome mugire icyo mushikirije
twe kuri ibyo kuva mbere iryo teko ryari ryiza
ego gusa amakenga umuntu yagira nk'ubu tuko turaba amadini amwe amwe atandukanye hariho abemera ko umugabo uzana abagore barenga umwe mbe bo ryojo ryo bari baraba ndavuga nk'ababisilamu cyane cyane ndetse n'izina nari mfite mu bakozi
egome ariko u- mu- u- uwaserukiye ubushikiranganji ni twashoboye ku murongo uno munsi kubera ibibazo vya telefone ariko sinzi ko anatori ndayishimiye hari icyo yomu- yokwishura
ndetse nanduye mu kutumva kwacyo babizi
ku bijyanye n'abo n'abo baye n'abo bayisilamu bagira abagore barenga umwe burya iyo itegeko riri mu gihugu rikurikizwa na bose nabo nyine nibaza yuko iyo bageze kujya kwandikisha abo bakenyezi bandikisha umwe kandi ibyo byose biguma ari ingorane kubera yuko n'iyo uwo mushinga ntahaba atakiriho uca usanga hariho indyane z'ingene bagabura amatungo rero nibaza yuko itegeko rimaze kuza ryo kubahirizwa na bose ne- baba ba- abo oye abo bayisilamu baba abakatolika baba abandi basenga mu yandi madini yose kuko burya iyo itegeko ryubahirijwe na bose niho riheza rikagira akamaro mu gihugu
egome nk'uko twabibabwiye hariho abanywanyi babandanya batwandikira ku rubuga ngurukanabumenyi desire niy'ukuri avuga ati hari abubatse batanditswe bibaniye neza gusumba abanditswe kuko batahura icyo ari cyo gushinga umuryango ngo ntiwubaka amategeko madame anatoli ndayishimiye uyo mwo mubwirike
ariko ni byiza ko baba biyubakiye neza bakundana mugabo naho muba mukundana itegeko riyice rika- rikongereza ingufu z'urwo rukundo muba mufite biba byiza kubera yuko iryo tegeko si iry'abo babiri gusa cyane cyane iryo tegeko riza rikingira urubyaro rw'abo bantu nicyo gituma rero n'aho baba bubatse bakundana bose biba byiza bakajya kubyerekana neza bagiye rero baka- bakiyandikisha kuko ni naho bica byerekana ko bakundana na rwose kuko bagira bati turabyemeye n'imbere y'amategeko
Egome turiko tuganira ku itegeko ryasohotse riha ikiringo c'amezi abiri abubatse aba bana batanditswe mu mategeko ko bakwiye kubitunganya ataraho bazofatirwa ibihano umutumire ni Anatoli Ndayishimiye arongoye Kafobe n'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu Burundi uwo mutumire wa kabiri bisa nuko twamubuze yari ntahiraja uh, terance uh, umwunganirizi w'umushiranganji w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu ni mu burundi ni turafise jean marie kuri telefone jean marie mwiriwe
Miriwe, yego mwe jean marie muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
jewe musanzwe mpagaze muri komine ya Musaga, nkaba nagomba guterera iciyumviro.
Mm,
Iryo tegeko ry'abantu babana ry'abantu babana batubatse muri bisanzwe byambona yuko na Bibiliya itabishigikiye. Ngene nabibona ni uko gusa bobana mu- mu mutima bakaja kwiyandikisha mu komine hama bakagira no kubaha nabo nyine ubwabo kubera icya mbere na mbere hubaka umutima uba ubikunda hama bakagenda mu komine kugira babyemeze ibintu byo kubana badaciye mu makomine byo mbona yuko bitabereye bobireka cyari egome icyo cyiyumviro cyane Eh, egome usa n'uwashigikiye anatoli ndayishimiye sinzi ko ari ico yo kuvuga- yo kubwira yisunze ibijanye n'ivyanditswe mw'ijambo ry'imana nk'uko bivuze
Mm. Oya, ka- mu bisanzwe niba yakurikiza icyanditswe kubera umuntu mu bisanzwe abaho nyine agendera kuri bibiliya murabizi kandi ibyo kurongora abagore benshi ibyo ntibirekuriwe I- nta naho jewe sindabyemera sindabyemera na gato egome sinzi nk'abantu mugaho ni kuri mubyeyi wanje egome ku bwanjye ni icyumviro cyawe kandi kirubahirizwa anatoli ndayishimiye hari icyo uwo mwunganira
yego nagomba nongere ko yuko nibaza ko iryo tegeko atari hi- irihimiriza abafite abagore benshi kwandikisha umwe gusa rishobora kuba rihimiriza kandi umuntu afise umwe muga ataramwandikisha bimwe twita gucikira gucikiza kuko muri iryo tegeko nababwiye muri iryo bwirizwa ryo mu mwaka uheze ku ngingo ya mirongo ine na kabiri baravuga yuko umuntu acikije ashobora guhanishwa umunyororo w'amezi atatu kongera agatanga n'ihadabu ry'amahera ibihumbi ijana urumva ko yo kwirirwa aratanga ayo mafaranga yongera apfungirwa ubusa kandi bibaniye mu mutekano yumva yoja kwiyandikisha hanyuma agaheza bakabana neza nk'uko nyene amategeko akabemera akongera akemera uwo mugore ko ari uw'uwo mugabo hanyuma n'abana bazobyara amategeko akabemera ko ari abavuka kuri abo bantu babiri
egome murakoze reka batumirire gato amate hanyuma turabandanya ikiganiro
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika aba bana batu- batanditswe mu mategeko bahawe ikiringo cy'amezi abiri kugira batunganye ibyabo mu miryango yabo umutumire ni anatori ndayishimiye harongoye kafobe urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu burundi na terance ntayiraje tutashoboye kuronka akora mu bushikiranganji bwo- bw'intwaro yo hagati mu gihugu turafise kazungu kuri telefone kazungu mwiriwe
yewe neza yego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
yego turi mu burundi hanyuma narinse ibibazo bishika bibiri kimwe ndakibaza kimwe nari kukibaza uwo mutumire yaserukiye eh, leta nuko atashitse ngaho mugabo na- na- ndashobora kukibaza hanyuma eh, uwari ngaho akagira ico aki- aki- kivuze ko nawe uko acumva Eh, kiri kimeze uku hariho aba aba hariho abantu tu- bo mu kibano tuba tuzi aya abo yubatse n'abagore babiri dufate n'umugabo umwe yubatse n'abagore babiri abo bagore babiri hari hari uwa mbere bashobora kuba barashwanye bakahukana muga bakahukana bafitaniye abana hakaba n'uwa kabiri yazanye ari we eh, kenshi usanga ari we yitaho ko none amategeko azoba akingira u- uwo bu- uwo uwo azohitamwo muri abo babiri uwo azohitamwo ati jewe ntikubana n'uyu re burya a- amategeko none ko azoba akingira uwo azoba yahisemwo ko babana n'abo bana biwe abo bana bo- bo- b'uwo wa mbere bahukanye ntaco a- ntaco azoba azobafasha ko azobafasha mu mu- mu byo bagenerwa kuro- kuronswa ah, byo kubarera aho ni mu butunzi bu- boba bafise muri uwo muryango hanyuma ikibazo nacyo mbaza uwo mutumira ari ngaho mbega iyo murabye ingene ingo n'imiryango byo mu burundi byifashe uno munsi mubona iri tegeko ry'umukuru w'igihugu rimaze kuza rikaja mu ngiro naho tubona n'ayandi mategeko ya yatowe n'inama nshingamateka na- nayo nyine amwe amwe eh, agasinywa ko n'umukuru w'igihugu tubona amwe amwe ataraja mu ngiro none mubona iri rizogira ikintu rin- kininiya ririfashije mu kuja mu ngiro kwaryo Mu- mu- mubona esike rizoja mu ngiro rigire ikintu ririfashije na cane cane mu ku mu ku- mu- mu- mu gateka ka- k'umwana Mm, iyo murabye ingene iyi ubu- uyu munsi ingo zimeze nico mbaza uyu musomera araho egome Aba-
murarangije
yego egome reka dusabe anatori ndayishimiye mwishure kazungu
yego kazungu abajije ibibazo bikomeye ikibazo cya mbere ataba umugabo afite abagore babiri umwe akaba yaramu barahukanye hanyuma akazana uwundi bica bigenda guti ko niyahitamwo uwo wa kabiri kuri uwo wa mbere abana babyaranye rero namubwira yuko uwo mugore wa mbere nibaba bari barubatse biciye mu mategeko uwo mugore wa mbere niwe agumya uwo mugore wa kabiri nawe araheza akasubira iwabo canke akaraba ahandi abararoye mugabo kuko nari nabivuze kare ni uko muri iryo tegeko bogerageza bakaraba ingene uwo mugabo yofasha uwo mukenyezi n'abo bana kuko nabo nyene barafise uburenganzira bwo kubaho no kubaho neza uko baba bamwamuka ko nawe nyene nabo nyene ntiyobata mugabo uwo wa mbere niba ba- bari barubakanye neza ni uwo bazogumana hanyuma rero mu gihe basoba bari babanye mu mate- barubakanye mu mategeko urumva aho rero arafise uburenganzira bwo guhitamwo uwo ashaka mugabo byari byiza yuko yohitamwo uwo wa kabiri ariko jewe nkaguma asaba yuko n'abo bandi abo bana n'uwo mukenyezi boronka ingene babaho ucerekeye naho ico bofasha abana erega burya iyo umuntu iyo umuntu afise abantu abana benshi biraheza bikanamugora n'ingene abafasha bose mugabo ico dusaba ni uko umuntu w'umugabo yoba yarabyaye abana yogerageza kubarera bose ku buryo bungana naho yoba afise duke tukaba twa bose kubera bose barafise uburenganzira bwo kubaho hanyuma yarabajije ikindi kibazo cya kabiri yavuga ati none iryo tegeko ryo rizoza rifashe iki nkabona n'ayandi mategeko ahora aba mugabo bikagorana ingene ajya mu ngiro ayo makenga ntacyo ndayasise kuko hariho amategeko menshi mu burundi ubona meza afashe ibintu byinshi mugabo mu kuyashyira mu ngiro bikagorana ko rero tutaronse uwo muntu w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ngo atubarire icyo bategekanya reka twizigire yuko bizoja mu ngiro hanyuma rimaze kuja mu ngiro hoho twoheza tukabona icyo rizanye cy'akarusho kuko abantu bamaze kwandikwa abacikije bakandika abo bagore babo hanyuma haba hari ko haraza intumbero nziza mu gihugu abantu bagaheza bakamenya icyo basomera
ego mu ruhande rwa kafobe hari icyumviro mwaba mufise mwoterera leta mu bijyanye n'ishyirwa mu ngiro canke mu ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko nko guhimiriza abakenyezi bagenzi banyu
twebwe twari dufise mu byo twishinze gukora muri uwo mwaka ubanza kwigisha rya tegeko nakubwira ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uko iyo ngingo isohotse twe twibaza yuko ari ingingo iri kwifasha ngo iri tegeko rije mu ngiro kuko ni itegeko ririmo n'ibyo bibuza guharika bikabuza kugira abagore benshi ariko twari twarindiriye yuko ababijejwe babanza kurishyira mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo tubone kuvuga mu rurimi twese twumva tukaba twibaza yuko abashyira amategeko mu kirundi boba bari mu kubiheza natwe tukaca dufata rero icyo gikorwa cyo kuwigisha iryo tegeko abantu kugira ngo umwe umwe wese amenye uruhara rw'iyiwe icyo arekuriwe n'itegeko n'icyo itegeko rimubuza hanyuma twebwe duca twibaza yuko iryo tegeko rimaze kujya mu ngiro rica rituma bya bindi twahora tubona ingorane ziri mu rugo abafatwa ku nguvu abirukanwa abana b'amareko barayerera kubera ababyeyi batandukanye tukaca twibaza yuko ibyo byose bizoheza bikagabanuka ariko rero ntituca tubyitega iyi tegeko risohotse umunsi ntituca tubyitega ejo kuko ibintu byose urabona nk'ibi iyo n'itegeko rije rituma abantu bahindura ingendo burya rero itegeko ikintu cyose kiza gituma umuntu ahindura ibyiyumviro rigenda buhoro buhoro bikagenda buke buke tugaheza rero tukitega yuko byoduha icyizere cy'uko nko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani biba byatanguye kuba byiza gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hanyuma bikagenda gutyo egome egome urakoze reka duhe akanya juvenali nawe juvenali mwiriwe egome mwifuza gushikiriza iki
bigaragara ko icyumviro ku byo bijyanye n'ingo n'imiryango ibikoresho byasohowe n'umukuru w'igihugu cy'uko imiryango yoza kwandikisha kugira ngo bamenye yuko baba banditse mu mategeko nk'abarongoranye batanditse mu mategeko rero icyo nagomba gushyikiriza nagomba kuko uwo mubikirangazi ataje ngomba nse aba uwo uwo muri kafobe
babangamiraho imiriza kubera ibyo ingorane no mu bagene hose udusanga kubera ahantu nkageye nk'ahantu muherereye abana barahera ku bwinshi ku mashuri ugasanga barahera kandi nta kindi kibazi gihaye kibahereza baba bagomba kujya kuba ku bigo ndetse bagataka kibaka ataranagera rero ibyo bigatuma rero ingorane mu miryango itaziguma ziyongera bashaka ndababaje rero yuko icyo bariko barakora kugira ngo n'abo bana nabo babahimirize kugira ngo abo bana nabo baze kubaka ingo zitaragera hataragera kuko bituma n'izindi ngo zitambuka bumve cyabise murakoze abana uvuga ni abana b'abigeme baja ku bagabo bubatse cyane
cyane cyane abana b'abigeme rero kimwe n'usanga bajya nko ku bagabo bubatse kuko abo bandi abana bari mu rugero rumwe bobo naho usanga bahera ntibahuta birukira bajya kurongora bo baruza kurongera amahera kuko ntibashobora kubatwaka kubera badafite amahera akwiye kugira ngo babatunge mu miryango
egome yakumvise reka twakire kandi prudence arabishurira hamwe prudence mwiriwe
yego mwiriwe neza egome prudence mubwire icyo mushikirije namwe
yego nagira mbaze gatoya nko ku bijyanye no kwandikwa akenshi ibi bica bijyana no gukora nk'urubanza ko akenshi umuntu aravuga ati sino kwandikwa gutyo gusa ntakoze urubanza ngo abantu babibone kandi akenshi imiryango y'ino i burundi akenshi irakennye ndagira mbaze nuko tutaronsa abatumire bose nimba nta kintu cyashyizweho cyo guhimiriza abantu kugira ngo kibafashe nko kubafasha kugira babyijukira ari benshi cyane baze babiburumbiye kugira ngo bibafashe muri ubwo bukene barimo kugira babyitabire ari benshi icyo nicyo kibazo cyanjye cya mbere hama ikigira kabiri nagira mbaze nk'uwo mutumire ubu abakobwa ni benshi cyangwa abahungu ugasanga ni bake none iryo tegeko nirijyaho hariho abakobwa bazohava babura abagabo bizogenda gute bobo bazoba babaye abandi murakoze egome kuri iki kibazo nyine hari n'uwanditse avuga ko abagabo benshi bafunzwe abagabo benshi bafuye mu ntureka igihugu cyahitiyemwo abakenyezi abakobwa nibo benshi iki kibazo reka anatori ndayishimiye agira icyo akivuze ko anatori mubanze mwishure juvenale hanyuma mutandukire prudence
yego murakoze juvenale numvise ko abazi ibibazo bikomeye ati uwo mpinga abagabo cyangwa abahungu ni bake tugereranije n'abakobwa birashoboka mbere no mu no mu byandiko duhora tubona bijya bita ankete duhora tubona yuko abakobwa ari benshi ku bagabo ariko rero nagira imvuge nti abakobwa bose bahora bahereza kurongorwa nk'uko n'abahungu bose badahora bahereza kurongora rero ntidushobora guharura ngo tuzogire ngo ngo umukobwa n'umuhungu ngo babiri babiri ntituzobishobora kuko si twebwe dukontorora turi dutegeka ingene ibintu bigenda hariho rero abo abari benshi bazokwama ari benshi hanyuma abari bake nabo babe bake ndetse n'amategeko y'igihugu ntabyemera bandanye
icyo rero nicyoca gituma turenga ku mategeko y'igihugu atubwira yuko umugabo umwe ku mugore umwe ngo ni kubera abo bakobwa babaye benshi nkibaza yuko twebwe aho duhagaze ni uko umugabo agira umugore umwe hanyuma akamwandikisha imbere y'amategeko kugira ngo ashobore gukingira uwo mugore akingirwe n'amategeko umugabo akingirwe n'amategeko n'abana bazobamuka ko bakingirwe n'amategeko hanyuma jidanse nawe ati iyo banditswe baca bashaka kugira urubanza bimwe namwe mvuga byo guhindura ingendo erega abantu ntibogira imanza kandi babona badafite uburyo bwo kugira izo manza mugabo ugiye kwandikisha uwo mwari kumwe mumaranye n'imyaka n'imyaka byari binakenewe yuko baca bagira izindi manza ngo bagire iminsi mikuru ngo kwandikwa igikuru ni uko bajya kwandikwa na kare ubu uye murabona yuko ubukene si buke hanyuma kuri abo bigeme abo bigeme nyine naho bapfutse ngo ni bake yego ni bake nibyo ni benshi bambe gusigaranije n'abo bagabo bagabo rero ubuntu buguma ari ubuntu ntiwoca wiyumvira ngo ko babaye benshi ngo reka tuzane abagore benshi hari ikintu nagomba mvuge kijyanye na n'abo bana b'abigeme bavuga yuko baza baraja gusambuza ingo nibyo barazisambuza kandi turabibona kandi ntitubishima mugabo n'abagabo ntibera kandi saba marayika nibo baba novuga babakwega kwega burya ni gake umwana w'umukobwa ari watangura kugenda agahanga umuntu w'umugabo angana nka se kugira ngo amusabe ayo mafaranga niyo aba yari akeneye ntaho turabibona kenshi n'abagabo baba kwega kwega aratangura akamwunguruza akamugurira telefone akamugurira ifanta hanyuma buhoro buhoro nicyo gituma nagomba kuvuga ngo kugira ngo ibi byose bishoboke abantu b'abagabo bari bakwiye kubanza bagahindura ingendo bakubahiriza abo bana b'abakobwa bakabafata nk'uko ari ababo kujya bubahiriza ababo ntibagire ngo ujya n'uwa murundi umwana w'umukobwa bamubone ko ari nk'uwiwe hanyuma bareke kudahara mu kwega kwega kuko n'ibyo byose abagabo batabifisemo uruhara nta na kimwe cyoshoboka reka reka ntaguciriyemwo muri abakenyezi mufise abakobwa mu ngo zabo zanyu murambabarira mwabyaye mufise imisore murambabarira mwabyaye ariko naho nk'uko bivuze abagabo barafisemo uruhara mbega ababyeyi bo baracafise umwanya wo kuvuga n'abana kugira babereke iyo mitego iri imbere yabo
ngira ngo hava niyishirira ku ruhande rwanjye ariko tugiye turaraba ubuzima bw'ubu usanga umwanya ari muto munyarutse
ababyeyi bicarana n'abana ngo bayage mugabo babigize umugambi uwo mwanya urashobora kuboneka hanyuma hanyuma n'ikindi burya abana nk'ubu urabona umwanya munini bawumara ku mashuri abagiye mu mashuri n'abasejwe amashuri abigisha abayobozi nabo nyine boheza bagafasha kugira ngo baze baratanga izo nyigisho buhoro buhoro twese tugasenyera ku mugozi umwe kugira ngo dushobore guhindura abantu twese tubeho neza egome murakoze anatori ndayishimiye reka ndabashimire ni n'aha turangirije ikiganiro cyo kuri uyu mwanya muri isanga ku bakenyezi turashimiye rero abagize uruhara muri iki kiganiro abagize icyo baterera umutumire ndetse n'uwadufashije gushyira hamwe ikiganiro inosa kimenyi ndetse namwe mwese mwari ko murakurikirana ikiganiro turabaha ikaze mu bindi biganiro bica ku ijwi rya amerika mwari kumwe na aloyizi bigira imana kuri mikoro ibiganiro byacu birabandanye